dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
n'ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabasuhuje mwese abakurikira ibiganiro byacu aho muri hose kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ni umwanya w'ikiganiro dusangira ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi nagira ngo tugaruke nanone ku rubanza rumaze iminsi rubera mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ni urubanza ubushinjacyaha bw'u rwanda buregamo abantu batatu bagize umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge kuwa gatanu ntirwasomye icyemezo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'urubanza ubushinjacyaha bw'u rwanda buregamo abagize umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara umucamanza w'urukiko yavuze ko atabonye umwanya uhagije wo gusuzuma imiburanire y'ababuranyi bombi umunyamakuru ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa niwe wakurikiranye iby'uru rubanza nagira ngo abanze atugezeho uko byari byifashe isaha umucamanza yari yatangarijeho ku itariki ya cumi n'umunani mu iburanisha riheruka ko ariyo azasomeraho icyemezo kuri uyu wa gatanu saa cyenda zuzuye inteko iburanisha yari yageze mu byicaro umucamanza yahise asaba abaregwa kwegera imbere atangariza ababuranyi bombi ko urubanza rutagisomwe ku cyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yavuze ko impamvu atagisomye umwanzuro ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ari ukubera ubunini bwa dosiye yatangarije ababuranyi bombi ko azasoma umwanzuro ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa cumi ku isaha ya saa cyenda z'igicamunsi urubanza rwari rwitabiriwe nanone n'abadiplomate abanyamakuru mpuzamahanga n'abo mu rwanda abashinzwe umutekano batari bake n'abaturage basanzwe hagaragayemo kandi abandi banyapolitiki bwana frank habineza wahatanaga na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka hari na metere bernard ntaganda washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na cumi ntibimukundire bikarangira agiye muri gereza nyuma yo kwinjiza abaregwa mu modoka y'igipolisi abavandimwe babo bagaragaje amarangamutima bagaragaye bagenda babapeperera mu modoka ya polisi yari batwaye umwe mu bavandimwe yagaragaye yirukanka aringaniye n'imodoka ya polisi agenda bapeperera mu birahuri iyi modoka imaze kuva ku rukiko bamwe mu bavandimwe bagaragaye bamarika ibiganza hejuru bagira bati mu ijoro hari imana nibutse ko abari gukora ari batatu bahurira ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda uhereye kuri diane shima rwigara washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na cumi na karindwi ntibimuhire ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano iki gikomoka ku mikono yakusanyaga ashaka ko yashyigikira kandidatire ye arega kandi icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'icyaha gishingiye ku magambo yagiye abwira itangazamakuru mu bihe bitandukanye ndetse n'amajwi yohererezanyaga n'abavandimwe kuri telefone nyina umubyara mukangemanya adeline rwigara we araregwa ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cyo gukurura amacakubiri n'ibyaha byombi bikomoka ku majwi n'ibiganiro kuri telefone yagiranye n'abavandimwe be n'umwari Anne Rwigara aregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro mu butumwa bugufi kuri telefone n'amajwi ndetse n'ibaruwa ashinjwa ko yafatanije n'umuryango bandikira ikinyamakuru Jeune Afrique bavuga ku rupfu rwa se nyakwigendera si na Paul Rwigara ko yishwe n'ubutegetsi bw'i Kigali ibi ni ibyaha ubushinjacyaha bufata nk'iby'ubugome bugaheraho busaba ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo abaregwa ariko ntibarya umunwa mu kuvuga ko ibyo baregwa ari ibyaha bishingiye kuri politiki bagasaba kurekurwa barabifata nk'ibyahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo kubigizayo hanze y'ababuranyi bombi ho hatangiye kuzamuka amagambo ya bamwe mu bategetsi yatumye hari abatangira kwibaza ku bizava muri uru rubanza hari n'abatanga ibitekerezo ko bishoboka ko ihame ryo gufata uregwa nk'umwere igihe atarakatirwa ryaba ryahonyanzwe barabishingira ku magambo akomeye umwe mu badepite bashyiraho amategeko yari ayavuze kuri uyu wa kane ubwo inteko rusange yanengaga icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch ufite icyicaro muri amerika kuri icyo cyegeranyo cyiswe all thieves must be killed ingenekerereje abajura bose bagombye kwicwa cyakozwe ku rwanda umwe mu badepite yifatiye ku gahanga umuyobozi mukuru wa human rights watch bwana kenneth roth maze avuga ko muri iyi minsi ari gushyigikira bidasanzwe abo yise ko bavuga n'ab'u rwanda ageze ku bagize umuryango wa rwigara ubu bafunzwe depite john ruku rwa byuma yateruye ati ubu yabayeho noneho umuvugizi nk'umukobwa umwe numvise wuzuye abantu bakandika ilisiti y'abamusapotinga ubu yagiye ku ilisiti ye aramusapotinga aravuga ko akubitwa buri joro aho afungiye ari we na nyina na murumuna we ibi ku mutegetsi nk'uyu usaba guverinoma kugira icyo ikora ku mikorere ya human rights watch hari abamaze kumva ko yatanze umucamanza guca urubanza rugisuzumwa ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo cyangwa se asa n'uwishyize mu mwanya w'ubushinjacyaha mu gushinja uyu muryango bamwe barabifata nko gutanga umurongo ngenderwaho ku mucamanza uretse ibyo hari n'abafatira ku itangazo ryagenewe abanyamakuru ubwo komisiyo y'amatora yatangazaga bwa nyuma bari bemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yashize nibutse ko icyo gihe baje ari perezida paul kagame wari ku iturufu y'ishyaka rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi fpr inkotanyi wanegukanye uwo mwanya wo gukomeza gutegeka u rwanda hari kandi bwana philippe mpayimana wiyamamarizaga gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga na bwana frank habineza wahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu bataraje ku rutonde barimo bwana barafinda sekikubo fred utarujuje imikono ya ngombwa umwari diane shima rwigara nawe utarujuje imikono ya ngombwa bikanavugwa ko yakoresheje amanyanga yo gusinyisha n'abapfuye hari na bwana gilbert mwene data nawe utarujuje imikono yasabwaga nawe wavuzwe mu manyanga yo gusinyisha abapfuye abakomeza kwibaza ku cyaha umwari diane shima rwigara aregwa cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gifatirwa ku mikono bivuga ko yahimbye bategereje kureba cyangwa kumva niba mugenzi we bwana gilbert mwene data ubutabera buzamukurikirana kuri iki cyaha nawe byose birasaba kubitega amaso nibutse ko umucamanza azatangaza icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku baregwa ku itariki makumyabiri n'eshatu z'uku kwezi kwa cumi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali nyuma y'uko kuri wa gatanu urukiko rwa nyarugenge rudafashe umwanzuro ahubwo rukimurira urubanza ku wa mbere tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi nahamagaye impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'amategeko bwana frank mwine ari i kampala muri uganda kugira ngo atubwire uko nk'impuguke ari hanze y'u rwanda arakurikirana uru rubanza ku buryo burambuye bwana frank mwine ushingiye ku mategeko y'imiburanishirize y'imanza mu rwanda uru rubanza mwe murubona mute murubona muyihesura urakoze tiyeni uru rubanza rusa nk'urwabaye urubanza rw'abasitari rukabasa nk'ababaye ibyamamare yari yarabaye icyamamare kubera ngira ngo uruhare yari afite muri mu by'ubutunzi mu rwanda ndetse nyine no tutanabyiragena na politike cyane cyane y'u rwanda nyuma ya jenoside icyo ni kimwe ariko tusuye ku cyo wambaza guti ese waruvugaho iki mu by'ukuri uru rubanza iyo ururebye usanga urwo rubanza rushingira ku kintu nyamurinda kuba perezida wa repubulika yavuze ari mu nteko ati abantu bari aho ngaho banyereza umutungo bakaba barashatse no kwiyamamaza cyangwa bariyamamaje iryo jambo risa nk'aho ryashumuriye abo bantu ubushinjacyaha polisi n'izindi nzego z'ubutabera kugira ngo zikurikirane iyo famiye ariko ku rundi ruhande tuvuge ko bafite n'ibyaha ngira ngo ikintu kirimo kwibaza abantu bari gukurikirana ibyaho bitinda kugira ngo bashyirwe ubutabera baburane ibyaha biza kwa kuburana kuvuga ngo kuburana ifungwa n'ibifungurwa kiri mu gutinda bagasubika bagasubika niyo ngingo nibwiraga nifuza ko twagarukaho gato bwana frank kubera ko kuri wa gatanu nibwo umucamanza mu rukiko bwo byari byitezwe ko agomba gufata umwanzuro niba abafunzwe barekurwa cyangwa se bagumishwa muri gereza yavuze ko byimuriwe ku wa mbere atanga impamvu z'uko iyi dosiye iremereye mwe mwabyumvise mute urakoze tiyene burya uburenganzira bwo kuburana ni uburenganzira umuntu ahabwa umuntu ukekwaho icyaha ahabwa mu cyongereza constitutional right umuntu afite ubwo burenganzira bwo kuburana ibyaha ari hanze ariko iyo yagiye urwo rubanza ukuntu ugenda rusubikwa rusubikwa rusubikwa ndetse bakanavuga bavuga ko abo bantu batabona kubunganira abandi ababunganiye bashobora kuganira nabo kugira ngo bamenye ibibazo bafite n'ukuntu gukurikirana urubanza nicyo kibazo ngira ngo abantu bibaza bafite ikibazo ni ikihe kugira ngo abo bantu babone ubutabera kuko ubutabera etiyene ntabwo ari ubutabera gusa kuba ari ubwo nk'uko ubu butabera bubona bukorwa mu bucuruzi aho ngaho bwa etiyene hari ibibazo byazamuwe mu rukiko byaba ku ruhande rw'abashinjacyaha cyangwa se no ku ruhande rwunganira abaregwa mu rukiko ndetse n'abaregwa ubwabo bavuga ko uburyo bafashwemo n'uburyo ibintu byabo byafashwemo bitakurikije amategeko y'u rwanda mushingiye nanone ku mategeko tutarebye ikibazo cya politiki gishobora kuba cyagenda kizamo kuri bamwe mushingiye ku mategeko i- ifatwa ry'abagize uriya muryango wa rwigara ndetse n'uburyo bimwe mu bimenyetso bivugwa ko bishobora kubibashinja byafashwe mubivugaho iki Ah, Etienne nk'uko tumaze kubivuga iyo urebye ikibazo cy'abo bantu usanga bisa nk'aho bifite inzitane ngira ngo n'umucamanza wumvise ko avuga ko hari ibintu bikomeye hari uburyo buvuga ko bagiye no mu muhezo bivuga ko mu muhezo hari ibintu bari mu ruhame ibyo bintu rero ntabwo tubizi kuko ntabwo babyumva hamwe ariko usanga hanini cyane cyane usa nk'aho um, i- ikibazo cy'uko batabona ababunganira ababungana ntabwo ni- nabo nabo bafite ntibashobora kubavuna ngo ba- babuganire neza ibibazo byabo kuko burya kunganira nabwo ni uburenganzira nta kuko umuntu ahabwa ukekwaho icyaha cy'uko uwo muryango uvuga ko hari izo nzitizi z'uko batabona ababunganira neza ngira ngo ibyo bintu minisiteri y'ubutabera yagomye no kureba ese koko abo bantu niba koko bafite ibyaha kuko barakekwaho ibyaha nibabone ayo mategeko ahari amategeko yo- y'imiburanishirize y'imanza avuga ko abantu bahabwa bashobora guhabwa ubwo burenganzira bwo kunganirwa bagahabwa na- n'ababunganira bagahabwa umwanya wo kuganira nabo ah, kugira izo manza zabo zishyirwe ah, mu- mu- ahagaragara abantu nabo banabimenye kuko ngira ngo abantu bakurikiza maze bakaza bakabireba ikibazo rero ngira ngo minisiteri y'ubutabera nicyo yagumye aba bantu kuko ziyambira niba banafite kuko bashobora kuba bafite n'ibibyaha bashobora kuba bafite ibibyaha ibyo byaha rero iyo mu gihe etn bidakurikije ubwo buryo bukurikije buteganywa n'amategeko usanga umuntu avuga ati ntabwo nabonye ubutabera ntabwo nabonye icyo- icyo mpabwa n'amategeko ntabwo nagihawe icyo kintu ngira ngo ubutabera abantu bagwa- ubutabera b'u rwanda bagombye kwibandaho kugira ngo abo bantu batavuga bati twararenganyijwe cyangwa ntitwahabishye iki kandi ko amategeko agiteganya kandi binashoboka ko abo bantu bahabwa ubwo butabera bagahabwa ayo mategeko bagahabwa ababunganira nabo bungana bakabona n'aba- um, n'abo bantu kugeza n'igihe abo bantu bazahamwa n'ibyaha bagafungwa cyangwa bakagirwa abere mu gutangira wakomoje ku kintu cy'uko uru rubanza rusa nk'aho rwahindutse muri make ko ari urubanza eh, wavuze uti na basitari ni ibyamamare urebye uriya muryango ukomeze urebye u- amategeko n'umuryango nyarwanda uko uteye muri iki gihe hari icyo ubona wagira uti ni umwihariko kuri uru rubanza cyangwa se wagira uti urubanza rushobora kuzatuma hari ibihinduka mu bijyanye n'uburyo imanza cyangwa se amategeko y'u rwanda ashyirwaho n'uko akurikizwa ahantu byose aho umuntu yavuga ko i- naho bi- bi- bi- bi- bizakomerera abacamanza bizanakomerera abasha- abashinjacyaha barimo cyangwa inzego zose ziri mu rubanza ni uko bisa nk'aho perezida nawe w'u rwanda afitemo ah, ijambo ni bwana frank turavuga kuri urubanza aho ubushinjacyaha bwa leta y'u rwanda eh, bukurikiranye abantu batatu bagize umuryango wa nyakwigendera sena paul rwigara turavuga kuri uru rubanza mu gihe abo ngabo bashinjwa bigeze gutangaza mu rukiko mu minsi yashize muri iyi minsi mike ishize ko eh, badahabwa icyo kunywa badahabwa ibyo kurya ko badasinzira ko banoherezwa kujya kubazwa batafunguye bihagije tubivuze kandi mu gihe muri iyi minsi mu cyumweru kirimo gishize aribwo hari akanama ka oni intumwa zako kari mu rwanda kareba uko imifungire y'abantu imeze musanga kuba izi ntumwa za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya onu zabujijwe kurangiza akazi kazo mu rwanda murebye n'ibyatangajwe n'abo bantu batatu u- ubaburane n'ubushinjacyaha bw'u rwanda mu mategeko nk'amwe ni ikibazo mubona mute bwana frank Ah, ni ikibazo usa usa- ni- kuri iyo tine kuko burya itegeko ri- ri- rikumira iyicwarubozo ah, ni itegeko mpuzamahanga kugira ngo u rwanda naryo rikomeze Ah, iryo tegeko rero ri- ri- ri- riha- ri- rikumira iyicwarubozo ni itegeko udashobora kuvuga nta gihugu ushobora kuvuga ngo "Ah, twebwe ah, turifashe gutya mu cyongereza nicyo bita eh, itegeko ntabwo riba derogate Ni ukuvuga ngo nta gihugu gishobora gu- gufata definisiyo cyangwa isobanura ry'iyo tegeko ku giti cyabo nk'uko andi mategeko asanzwe Ah, iyo ni iki- ni ikibazo rero Ah, umaze kuvuga rero uti um- ko wavugaga ejo ko utari kuko mubigeza batarya badafa ngira ngo ibyo bintu ni ni inzego izo- izo nzego zibikora wenda ntabwo ziba zibizi zishobora kuba zitabizi ko icyo kintu ari icyaha cy'iyicarubozo ntabwo basobanura icyaha cy'iyicarubozo giso bisobanurwa gute Ah, niba batanabizi barabyirengagiza ariko icyo ki- icyo kintu cyonyine umva n'urubanza urubanza urukiko mu cyongereza bakita inadimisibo ni ukuvuga izi- izi- i- uko wabikora kose iyo bigeze mu rukiko umuntu akavuga ko yis- eh, bamwishe urubozo bamufashe nabi burya urukiko ruhita rurekura umuntu kugira ngo abo ibyo bintu nabo bagombye kumenya ko barimo kwica amategeko ndetse ah, bakana- bakanareba ko ibyo bashinja abo bantu nubwo byaba ari ukuri bishobora kuzangwa n'urukiko kubera ko abo bantu ba- bashoboye kwe- kwerekana ibimenyetso y'uko bitwara ubuso reka mbese cya kintu cya kanama rero kawe ntibavuga ngo kasubiyeyo kavuye mu rwanda kavuga ko ah, inzego rwanda zakabujije ah, kwinjira aho basha hirya ako gace ako kanama kajya ahantu gashatse iyo ukabujije rero bisa nkaho wikivuga uti ntabwo nemera ahangaha kubera wenda ko mfite icyo rero kimwe icyo rero ndumva ni ikibazo kizazana kijya cyangiza isura kuko ako kanama ka oni kaba gasobanura kakanasobanura kazajya gasobanura na kakanama gashinzwe ku isi ku buryo bishobora kuzagira ingaruka muri politike n'ubutabera n'abo bantu batwabwa mu bihugu cyangwa ndabashimiye cyane eh, bwana frank mwine ni impuguke mu by'amategeko na politiki mpuzamahanga eh, tuvuganye ari i kampala muri uganda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutsa ko ku wa mbere w'icyumweru gishize twari twavuganye n'indi mpuguke mu by'amategeko ni metere innocent twagiramungu n'avoka mu rugaga rw'abavoka i buruseli mu bubirigi nawe nari natangiye mubaza uko akubona ibijyanye n'urubanza ubushinjacyaha bw'u rwanda buregamo abagize umuryango wa nyakwigendera asina paul rwigara mwumve uko yatangiye asubiza metere twagira mu ngo mumaze iminsi mukurikirana iburana ku bijyanye no gufunga no kurekura by'agateganyo ku bantu batumva iby'amategeko ku buryo burambuye kuba urubanza rwarasubitswe inshuro eshatu mushingiye ku biteganywa n'amategeko y'u rwanda mubona kiriya kibazo hagati y'ubushinjacyaha n'abashinjwa gishingiye ku ki ikibazo cya ruriya rubanza rwa fome ya rwigara na leta y'u rwanda kirakomeye cyane kubera ko mbona mu nzitizi zituma rwa rukiko rudakora mu bwisanzure ngo abacamanza babashe gu- gu- kubahiriza amategeko niko mbibona mbona biterwa n'uko mu by'ukuri bariya abantu bameze nk'abarezwe na perezida wa repubulika bikaba rero bari biteye ubwoba ku mucamanza yaba ari umucamanza abo twita remagisitara ni ukuvuga bariya ba- bagenewe kumva ubushinjacyaha bukumva n'abunganira uregwa noneho bagatanga icyemezo cyangwa se na- n'abari mu mu bushinjacyaha eh, abatabizi tubita remagisitara dobu eh, bunganira n'ubwo mu rwanda mbona bakunze kwitwara nk'abo nabo ari abacamanza mbese ku buryo ubona bafite nk'imbaraga zi- ziruta n'iz'abacamanza bagomba kuzatanga umwanzuro w'urubanza nabwo ni ikibazo gikomeye mu rwanda ariko cyane cyane aho mbivugira ni uko mu by'ukuri mu- mu gihugu kigendera ku mategeko eh, cyubahiriza itandukanirizo ry'inzego z'ubutegetsi ubutegetsi bw'umuyobozategeko n'ubutegetsi eh, bushyira amategeko ndetse n'ubutegetsi bw'ubucamanza perezida wa repubulika aba afite uruhare rukomeye kuko tumwita ko ari eh, ari we mucamanza wa mbere mu gihugu ni ni ukuvuga ko mu by'ukuri aba aba asabwa kwitonda cyane kuta eh, mu byo avuga eh, kugira ngo ada- adashyira eh, presiyo ya gitutu ku bucamanza ngo bube bwakora gutya na gutya Eh, mu by'ukuri muri uriya muhango wo gushyiraho guverinoma nshyashya ubwo yavugaga ati "Ah, hari umuntu abantu bihaye kwiyamamaza ngo ba- ah, babe perezida wa repubulika ariko bikabananira ati kandi ba- banyereje n'imisoro y'igihugu ati bakagira ngo bafite ubudahangarwa yabuze ngo bakagira ngo bafite immunity Eh, mu by'ukuri ni nk'aho yarabashumurije yarabashumurije ubushinjacyaha ngo butangire bubakurikirane duse gato nk'abasubira inyuma turebe ku mpamvu zagiye zitangwa ku nshuro eshatu zabanje aho abaregwa ndetse n'ubunganira ku gihe kimwe bavuze ko batarabona dosiye ku buryo bugaragara kandi ko batabashe no kubonana iki ni ikibazo ubundi cyatuma urubanza rwimurirwa ku kindi gihe cyangwa se rugasibishwa nta nta nubwo eh, mu by'amategeko icyo- iyo ngiyo ariyo konsekansi ikomeye cyane hashobora no kuba ah, gutuma n'urubanza ru- n'ibyemezo bazafata byazaseswa mu rukiko rwo hejuru eh, rw'ikirenga kubera ko ne- ni amategeko agenga imici- imi- imikirize ya ziriya manza agomba kubahirizwa ni ukuvuga ko porosedure baramutse bayishe abunganira bariya u- uko byazagenda kose urukiko eh, rw'ikirenga rwa- rwazabisesa niyo mpamvu bagomba kwitonda cyane rero ku buryo eh, biriya bintu bakora byo kugira ngo babuze abaregwa kuvugana n'abavoka ni ibintu biteye ubwoba cyane barabikora ku bantu benshi bakavuga bati avoka muzahurira kuri cid Eh, avoka muzahurira kuri parike ugasanga umuntu wamumaranye iminsi icumi adashaka kubona n'umwavoka cyangwa umutazi n'afungiwe Eh, biriya bintu ntabwo byemewe cyane kuko umuntu agomba kugira uburenganzira busesuye bwo kubona n'umwavoka we turebye se ibyo amategeko ateganya ku bantu basanzwe batumva amategeko bakurikirana urubanza haba aho rubera cyangwa se no kuri radiyo tubitangaza ubusanzwe hari igihe ndavuga iminota amasaha se amategeko yaba ateganya ko uwunganira abantu mu mategeko ashobora guhura n'abantu yunganira kugira ngo baganire kuri dosiye yabo umuntu wunganira abandi mu mu manza nk'izi ngizi afite uburenganzira bwisesuye umukiriya washatse aha yamureba buri munsi eh, biterwa na gahunda ye uko eh, pa- akora porogaramu ze agomba kumubona amasaha yose ahagije nko mu bino bihugu byateye imbere baravuga bati turafunguye gusa saa tatu za mu gitondo mushobora kugurira abantu banyu kugeza saa mbiri z'ijoro ni ukuvuga ngo ngiye mu- kumure- kureba nk'umuntu nkamara amasaha atanu cyangwa umunani ibyo birandeba ni porogaramu yanjye ngiye yo buri munsi buri munsi ibyo birandeba nta muntu ugomba kumbwira ngo we ngo avoka ngo uzajye uza hano rimwe mu cyumweru gusa eh, cyangwa kabiri mu cyumweru nta- ntabwo ari ibyo cyangwa se ntabwo ntabwo ubu ngubu urabona uburenganzira bwo kureba umuntu wawe uza- uzaze kumureba kuri sayidi azaba agiye kubazwa nta nubwo nzaba nzi eh, uzaze kumureba muri pariki agiye kubazwa twagombye kuba twabanje kuganira njye nawe ku byo aregwa kugira ngo eh, yumve ibyo ari byo no kugira ngo ambwire uko eh, abitekereza niba abyemeye cyangwa atabyemeye niba atabyemeye twumvikane uko tu- tuza- dushaka ibimenyetso bi- bibeshyuza eh, iby'ubushinjacyaha bwaba bufite Ni- mbese mu by'ukuri hari ibintu twita byitwa egarite des armes ni ukuvuga ko ari ubushinjacyaha ari n'uregwa bagomba kugira uburenganzira busa n'ubwungana byaba mu byo uvuga by'igihe cyangwa se n'uburyo bwo kugira ngo buri wese ategure idosiye ye byaba ku rwego rw'ubucamanza cyangwa se urwego rw'umuntu wiregura nta kuntu wavuga ubucamanza bwirwa ku idosiye amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane bukayimarana eh, icyumweru ukwezi eh, baze bakubwire bati hituza wiregure dore ibintu bimeze gutya ntabwo byumvikana eh, biriya bintu kandi nanone bakora byo kuvuga ngo ibimenyetso bimwe ngo ntibabitanga ngo baracyakora iperereza biriya byerekana eh, nkeka ko abanyafurika hari igihe twisubiza inyuma igihugu kimaze gutera imbere kuriya gifite za tekinoloji kimaze kugira ibyo nakwita uburambe mu mu bucamanza ntabwo cyagombye gukora kuriya eh, byo kuvuga ngo wa- niba ugikora iperereza umuntu ntabwo wagombye kuba umufashe utarabona ibimenyetso byose eh, byo kugira ngo o, umu- umugeze imbere y'ubucamanza ikindi cya kabiri ni uko hari ibintu bakora ugasanga mu by'ukuri bigamije guhimana ariko ugasanga none ko ari uko mu by'ukuri batazi n'icyo barega neza iyo urebye ukuntu bagenda bahindagura ibi- ibirego eh, byerekana guhuzagurika cyane mu mu rwego rw'ubu- rw'ubushinjacyaha eh, basa nk'aho ubwo batiyizeye none se mwareba mugasanga ari ubushinjacyaha ari n'urukiko hari inyungu baba bafite haba mu gutinza cyangwa se mu kudatanga ibimenyetso cyangwa se mu kudakora ku buryo ubushinjacyaha n'abaregwa babasha kubona amakuru amwe n'uburyo bungana inyungu zirahari kubera ko umushinjacyaha mukuru hari hari perezida habaye perezida w'igihugu birumvikana ko abandi bashinjacyaha bahari bas- ubundi b'abanyamwuga ah, baba bari kuri puresha iteye ubwoba cyane ntabwo umuntu uregwa na perezida wa repubulika mu by'ukuri eh, kandi atari wo murimo we eh, ntabwo umuntu afite urubanza rworoshye Eh, nkeka ko nk'uko natangiye mbivuga inyungu zirimo byaba mu- mu bacamanza byaba eh, no mu bushinjacyaha aba- ababikoramo nkeka ko bafite akazi ga- gakomeye ko- kubera ko abanyapolitike ba- uko bifuza ibintu basa nk'aho bavuga bati mugomba kubijyana gutya niba mubinaniye akazi kabananiye mushobora no kubura nayo ngiye kuvuga imbehe mushobora ku kubikirwa imbehe akazi kanyu mukakarekanyaka ko abenshi eh, badafite kuraje yo kuba ba- bademisiyona ngo ba- bareke akazi barimo kubera ko mbona eh, uko leta isa nk'aho ishaka ko bayobora ibintu atari ko babyize ko ba- atari ko bagombye kubyubahiriza nk'uko babyize mu mashuri eh, hirya no hino aho bagiye biga ari mu rwanda ari no hanze bakaba barushaka mbese kubicisha nk'uko abanyapolitiki ba- babishaka ni ikintu gi- mbona hari n'aba- hari n'abahungu benshi bajya bambwira bati dutinya kwigaduruwa kubera ko iby'amategeko mu by'ukuri ah, abanyapolitiki babyinjiramo ugasanga ahubwo aba- ababikoramo bakwicwa n'umutima nkeka rero ko igihugu cyacu cya cyagombye gutera imbere kigashyira imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu kurusha eh, inyungu za politiki zigenda zihinduka kuko igihugu kigomba gusigirwa umurage abana bakagira umurage kikagenda gitera imbere kuko na ejo n'ejo bundi ntabwo tuzaba tugi- tugihari ariko dusize eh, duteje imbere igihugu mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu eh, ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa politiki bw'abanyagihugu byaba ari wo murage mwiza kurusha eh, kugisiga bu- cyuzuye abantu bafunze gusa kubera ko wenda bash- bafite ibitekerezo bitari bihuje n'ibyacu cyangwa ko bashatse gu- kuba bakwiyamamariza imyanya eh, mu gihugu kandi babyemerewe n'amategeko nkatwe twese kuko igihugu ntabwo ari icy'umuntu Eh, ni ruriya rubanza rero ni urubanza rukomeye cyane ru- ru- ni urubanza ru- rwa politiki urebye nkeka ko ariyo mpamvu rurimo kugenda nabi ariko rero ntabwo ariko byagombye kugenda nkeka ko aba- abari mu bushinjacyaha niba nta bimenyetso bihari bagombye kugira kuraje bakavuga bati "Eh, mube musubiye iwanyu wenda dukomeje iperereza nk'uko bavuga ko ba- bafite hari iperereza rihari bashobora kubabwira bati bafite ibintu byinshi bashobora nko kwemera ko ah, batanga ingwate baga- bakagwatiriza ibintu bagaza- baga- bagasubira mu mu ngo zabo bashobora kubabwira bati ntimwongere ku- kuva muri district yanyu turacyakora iperereza ku bintu runaka cyangwa ntimwongere kuva mu mujyi wa kigali bafite uburyo bwinshi bakoresha ariko badakoresheje ibyo gufunga abantu kuriya eh, cyane cyane iyo wongeye biriya rero byo byicwa rubozo nibyo byerekana ko abo bantu niba umuntu akubuza kurya kunywa ntabwo yakwifuza ko ah, wagira urubanza rukurikije amategeko neza ndabashimiye metere inosenti twagira mu ngo i buruseli mu biryi inshuti namwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi nongeye kubashimira kandi mbakangurira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi ry'amerika umunsi ku wundi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo